has tey o it has really tey how it started versus how it's going hey god love indeed is a beautiful thing davido and chioma has really come a long way they don pay their dues already guys no be today the love dey choke the best gift is love congratulations to my most favorite couple, the uncommon couple of our time, the celebrity couple, Davido and Chioma. Congratulations to Davido on his away festival in State Farm Arena atlanta georgia my pipo una see den wen davido carry chioma come out for stage chioma my lover o she dey wear designer hey. <laughs> Eh. no be today davido start to dey buy designers for chioma na dey see di richard mole wristwatch worth about eight hundred thousand dollars e choke my body dey sweet me if i dey look they remember or they see the memory lane the love memory lane the love journey between davido and chioma i go really know say yes what is meant to be will definitely be no matter the storm no matter the tribulations no matter the trials no matter the temptation what will be will be love is sweet oh hey god i've watched this video over and over again more than ten times i go dey look davido and chioma past pictures and videos from about five years ago i con dey compare am with now i i con confirm am say yes love lives here davido and chioma they are unbreakable they are inseparable this one na love made in heaven yes o so, thank god say last last the assurance finally come to fulfilment thank god say davido no disappoint chioma because we no know how e for be the love is so real like no be today e start dem go say it has tey nigerians go say it has tey o e don tey when this love dey choke na just haters desperados slay queens na dem be no let chioma enjoy her husband but like i said what we be we be after davido away festival show for State Farm Arena on Sunday when Chioma go support her husband as e dey be based on the supportive wife wey she be everybody dey so much excited to see Chioma two months after giving birth to her bundles of joy say omo Chioma still fresh like say tomorrow no dey say Chioma look so beautiful she look so sweet she look so calm so mature eh na once you go tell me say omo she get peace of mind she get rest of mind no be that time wey dem dey drag her husband up and down desperados baby mamas dey go dey pretend say they are co-parenting in peace whereas dem dey do undercover relationship everybody dey so much happy to see say yes davido and chioma are now legally married like eh, god really stand for this couple god hand dey their story This one na love story wey e be say omo person need to tell e children my people no be small thing o oh. davido use marker expensive designer takes poor chioma from head to toe she's worth about millions <laughs> hey god see her louis vuitton gown see her bag see her hair see her bracelet see her wristwatch abeg make we no just make calculation make we no come dey convert money wey dey on top chioma body because e fit choke some people i just wan let una know say eh, davido and Choma has really come a long way yes the love story is so sweet no be today e start at all like the video wey una just watch which i go replay again when many years ago about five years ago when davido do show for america and so he carried Choma out if una see that video Choma's day young that was about six years ago Carried Choma out on stage. That's to tell you guys that Davido has have loved Choma right from day one no be force no be by force love no be desperado love say you must marry me or you must friend me or you must date me who na a man with his right sense go know say chioma no be woman wey dey dey date dey live everybody really dey appreciate chioma dey compliment her when she come out come celebrate her husband davido on his sold out show in state farm arena omo even ubi frankly talk am na ubi frankly confirm am say omo davido eh, is the most happiest and lo luckiest man alive davido is so blessed to have a, a woman like chioma yes no be the one woman wan go dey go bar or dey go drink or dey smoke dey exchange cigar together those men no dey want those kind women again dem need better woman wey dey go put for house as a wife wey go fit hold their home well go turn house into a home no be the one wey dey go dey exchange cigar up and down for for for party chioma na housewife material one thousand years housewife material na chioma be you no see how their delicates hold her dem no wan let her go o dem love her dey cherish her dem dey respect her Ha. dem welcome her wholeheartedly into the family chioma is now part of their delicates yes married to the best african artist the king of afrobeat wey be say all oh, e show na sold out abeg chioma enjoy your husband na god give you e don tey you guys have really come a long way i happy say enemies plans no come to pass i happy say dem no succeed over una yes o oh, i happy say omo despite all wetin don happen in the past you and davido oh, now still dey as a couple no be say na baby mama na e chioma be no she's legally married she davido oh, marry her under the statutory laws signed and sealed dey go do registry davido no marry her out of compensation supposing say na na compensation marriage as some haters be call am i no believe say davido go go marry chioma for court because davido trust her she is not like the others wey dey davido lie for their selfish interest na how to chop davido money how to dey rant up and down for social media dey flaunt davido wealth dey live luxury lifestyle dey go from one vacation to another with davido private jet Neither dem know but chioma no be that type she so calm so matured her maturity need to be studied in harvard university congratulations chioma like i'm so happy watching some videos dey look some pictures i come really see am say mm -mm, this love don tey it has they have really come a long way no be today this love start at all i come see am say omo davido and chioma they were meant to be together yes they were meant to be e get some kind couples e get some kind union wen devil no go fit scatter na davido and chioma own na take confam am abeg make una throway salute let's clap a round of applause and a standing ovation for the most celebrated couple of our time davido and chioma my favourite couple mr and mrs david chioma adeleke first of all mo congratulate davido When e take do im e sold out show for state farm arena the away festival show when e happen on sunday and make we still congratulate dem on the arrival of their bundles of joy twins a boy and a girl na only god dey run am o wen god dey your matter <laughs> when god hand dey your matter your enemies go confuse chioma this is just the beginning yes god has better plans for you this is just the beginning enjoy your husband like never before God bless and protect your home. God bless and protect you, your husband, and your children. Affliction will not rise again the second time. Well, my people, like Davido said, God sent him a real one. Chioma is the real one. Davido confirmer. You don't say when Davido confirmer. And I wait still they happen today. Now be this one. Guys, drop your comments. This Naval Lebas TV. God bless you massively. Stay tuned for more updates and always remember to put up the post notification bell so that anytime I upload any latest updates like this, you will get notified and be the first to watch. I'm so happy for this couple. Once again, congratulations. I'll see you all on my next upload. Bye.